tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na diana nininahazwi perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yaraye asozereye amasengesho y'iminsi itatu yo gushimira imana ku myaka ine amaze ku butegetsi ayasoze yavuze ko ikibazo c'ubukene n'ikena ry'amafaranga y'agaciro hamwe n'igitoro vyatewe n'abo yemeza ko bakoreshwa n'amashetani ariko vuba bizotorega umuti ivyo mubona ni ibigeragezo turiko turakora ibishoboka vyose ico mwita ikigeragezo ntimuze musubire kukibona icabitumye twarakibonye ntimuze muvuge ngo ni ubukene bwagitumye naba amashetani yakoreye n'uwabitumye uyu ni perezida w'uburundi evariste ndayishimiye aya majambo yavugiye muri komune ya nyabihanga iri mu ntara ya mwaro ahari hamaze iminsi habera igikorane co gushimira imana ku myaka ine amaze ku butegetsi muri hirya n'ino ku isi naho abaguye mu rugendo rweranda rwa isilamu rwari rumaze iminsi rubera muri arabiya sawudite bageze ku gihumbi towe bateguriye muri intambara ya ukraine n'uburusiya urusiya bwegetse kuri amerika na ukraine igitero caraye gihitanye abantu batatu bo mu ntara ya krimeya idonido ni mukanyisasi amakuru yacu tuyahere muri arabiya sawudite aho ibiharuro bishasha vyatanzwe n'abategetsi ba misiri vyerekana ko abayisilamu baguye mu rugendo rweranda ruheruka kubera muri arabiya sawudite barenze igihumbi abategetsi ba misiri babiri batanze ano makuru ntibashime ko amazina yabo atangazwa bavuze ko abenshi mu baguye muri urwo rugendo ari abanyagihugu bakomoka muri misiri abo bategetsi bemeza ko abanyagihugu ba misiri baguye muri arabiya sawudite ari n'imiburiburi amajana atandatu na mirongo itatu benshi muri aba baciye bashingurwa muri ico gihugu nk'uko aba bategetsi babandanya kubivuga bemeje kandi ko benshi mu basize ubuzima muri urwo rugendo rwabereye imeka bahitanywe n'ubushuhe bwinshi hamwe n'imisunikano y'abitabiriye urwo rugendo abategetsi ba arabiya sawudite kugera ino saha ntaco baravuga kijanye n'izo mpfu gusa bavuze ko basubije inyuma abaharurwa mu bihumbi bari baje muri urwo rugendo badafise impapuro zibemerera kwinjira muri arabiya sawudite benshi mu banyagihugu ba misiri barashoboye yamara kuhaguma atamusha bafise ari nako guhava babura amahoteli n'imihana bahungiramwo ubushuhe bwinshi mu nyuma ubwo bushuhe burabahitana ibihugu bimaze kwemeza ko abanyagihugu bavyo bapfiriye mu rugendo rweranda ngarukamwaka rwa islam ni misiri yemanga ko yabuze n'imiburiburi amajana atandatu na mirongo itatu indoneziya yabuze ijana na mirongo itandatu na batanu ubuhindi bwabuze mirongo icenda n'umunani amerika yabuze babiri hari ariko n'ibihugu bitatanze igitigiri cabo vyabuze nubwo vyemeza ko vy'ukuri vyababuze ivyo navyo ni yorodaniya tunisi maroc algerie hamwe na malezi ijwi rya amerika duce tubandaniriza mu vy'intambara ya ukraine n'uburusiya ubushikiranganji bujejwe kwivuna basi mu burusiya bwagirije amerika kugira uruhara mu gitero cahitanye abantu batatu barimwo abana babiri gikomeretsa abagera kw'ijana itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bwo kwivuna basi mu burusiya rivuga ko ico gitero uburusiya bwemeza ko cagabwe na ukraine kibwegeka no kuri amerika kubera misile zakoreshejwe arizo amerika yahaye ukraine iryo tangazo rigira riti iki gitero ca misile zatewe n'ibigirankana ku banyagihugu bo mu gisagara ca sebastopol kiri mu ntara ya crimea kiri ku gatwe ka amerika kuko niyo yahaye izo misile ukraine ni igitero kandi kibwirizwa kubazwa ukraine ibikorwa nk'ibi ntibishobora kwiga ijana intara ya krimeya yabereyemo ico gitero muribuka ko urusiya bwayigaruriye mu bihumbi bibiri na cumi na kane ukraine kugera ino saha ntaco iravuga ku vy'iki gitero eka na amerika ntaco iratangaza ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacari mu makuru agezweho irya nino ku isi tuyabandanirize i nairobi muri kenya aho perezida w'ico gihugu william ruto yavuze ko yiteguriye gukorana ibiganiro n'urwaruka ruharurwa mu bihumbi n'ibihumbi rumaze iminsi rukora imyiyerekano rwiyamiriza iduzwa ry'amakori n'amatagisi perezida ruto yagize ati urwaruka rwacu rwarifatiye mu minwe ibirabana n'igihugu cabo barakoze ibikenewe vyose kugira ngo bagwanire demokarasi ndabishimiye cane tuzokorana ibiganiro kugira ngo turabe ingene ibibazo mwashize ahabona bitorega umuti twongere turabe ingene twokorera hamwe nk'igihugu ni ubwa mbere perezida william ruto agize ico avuga kuri ino myiyerekano ikaze iri kwibera mu gihugu cose muri rusange ni imyiyerekano iri kuba mu mutekano ku musi wa kane ariko polisi yamijaguye ivyuka vyokera mu maso y'abayikoze yongera ibashwiragiza ikoresheje amazi afise umuvuduko munini abantu babiri baramaze kwirwamwo abarenga mirongo ibiri barayikomerekeramwo abayitunganije basabye ko abakozi bose bogira egeregere ku munsi wa kabiri leta kenya yari yashizeho umugambi wo kuduza amatagisi ivuga ko ari ngombwa ko ayo matagisi aduzwa kugira ngo ishobore kuzuza igihengeri c'amadeni ifise no kuronka amafaranga ikoresha itarinze gusaba amadeni mu makungu tukivuga ku vya kenya ingabo z'ico gihugu zizoja kugarukana amahoro muri haiti zizogenda ejo ku munsi wa kabiri bitegekanijwe ko kenya irungika muri rusangi ingabo igihumbi muri haiti kugira ngo zije guhangana n'amabandi abandanya gutera umutekano muke mu bice bitandukanye vya haiti cane cane mu murwa mukuru port au prince ingabo za kenya zari kuba zaragiye muri haiti haraheze igihe ariko umugambi uza kubangamirwa n'abawitwariye mu mategeko barimwo abatavuga rumwe na leta ya Kenya. Amasoko ava mu gipolisi ca Kenya no muri leta yemeza ko ingabo za Kenya atagisivya rero zija kugenda muri Haiti ejo aho bukera. Kenya niyo izobijeje gutunganya ibikorwa vy'ingabo mva makungu zigiye gufasha Haiti kugarukana amahoro n'umutekano. Ibindi bihugu vyemeye kurungika ingabo zavyo muri Haiti ni Benin, Bahamas, Bangladesh, Barbados na uh, Chad. Amerika naho izotanga amahera yo gufasha ingabo mva makungu zizoja muri Haiti iyo uh, nta basirikare izoharungika aya makuru yose muruhejeje kumva n'andi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ibiyaga binini vya afurika turahere mu burundi aho perezida w'ico gihugu evariste ndayishimiye atangaza ko ibibazo vy'ubutunzi uburundi burimwo ari ivy'igihe gito yabivuze asozera igikorane yari amazemwo iminsi ashimira imana ku myaka ine amaze ku butegetsi perezida ndayishimiye yavuze kandi ko abashaka kugumura abarundi bakoreshwa na shetani kandi imana izobahana nk'uko yahanye abashaka gusubirira musa igihe yakura abanyaisiraheli mu buja muri misiri abajanye mu gihugu c'isezerano thierry ndayishimiye atubwira ibindi kuri no nkuru ijwi rya amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi duhindure uduhe kwihangana imbere y'ibigeragezo tuzosanga mu nzira duha abarundi bose bashobore kwihanganira ibyo babona uko ni ku mukuru w'igihugu c'u burundi evariste ndayishimiye yasabye imana mu gusozera kuri uyu wa mirongo ibiri na kabiri ukwa gatandatu amasengesho y'iminsi itatu yo gushimira imana ku myaka ine amaze ku butegetsi ico yita ibigeragezo n'ibibazo by'ubutunzi n'ivya politike byaranze iyo myaka ine mu burundi hari ibibazo by'ubukene by'amafaranga mvamakungu bukwega ibibazo bitari bike idolari ry'abanyamerika ryaraduze cyane ku bakenera ayo baranguza ibidandazwa hanze ubu rikaba rigeze ku mafaranga arenga ibihumbi bitandatu uko kuduga byatumye ibidandazwa biduza ibiciro byunyugwa n'ikena ry'ibitoro leta kandi yarafashe ingingo yo kuduza amakori n'amatagisi kugira ngo ishobore kurangura imirimo igihugu gitegekanye kubandanya imyaka ine irangiye kandi uwahoze ari umushikiranganji wa mbere bunyoni arenga iyome ari mu gasho akaba yagirijwe kugomba gusenyura ubutegetsi kugandagura umukuru w'igihugu no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ibyo byose uwurongoye igihugu c'u Burundi mu gikorane yatunganije yabyise ibigeragezo by'igihe gito abunze muri abarundi umuntu umukoroni amaze kwigisha ngo gumuka ubwo n'irya jambo ngo amadorari yavuye mu barundi mubirare neza turabuze amadorari turabuze amadorari amadorari arasumagaho kuri iyo soko yaho mugabo bakaza kwigisha ibinyabihanga yuko apfuweteje amadorari ndaca bidodombera umukuru w'igihugu nkavuga ko iryo jambo ryavuye mu barundi canywe n'abihishije mu barundi baca babwira bati vuga yuko mubuze amadorari kugira ngo mugararize igihugu evariste ndayishimiye rero yagiriza bamwe mu barundi bikunda badakunda igihugu bakoreshwa na shetani ari nabo mvo y'ibyo bigeragezo aho yaradomye urutoke ku bacamanza abaciza ngondagonde indongozi ziyorobeka abadashigwa mu mabanga canke abayakugwamwo baca bajaha mu bamugwanya avuga kandi ko hari indongozi zigifise umutima w'ubugunge zigendera ku mabwire y'abakoroni abo nibo ngo batuma haba ubukene bw'ibidandazwa nkene bagenerwa bakabikora uko kugira ngo abarundi bashavure bidoge hanyuma bagumuke aho tugeze ni heza cyane ivyo mubona ni ibigeragezo turiko turakora ibishoboka byose ico mwita ikigeragezo ntimuze musubire kukibona icabitumye twarakibonye ntimuze muvuge ngo ni ubukene bwagitumye naba amashetani yakoreyemo babitumye abashaka gutembagaza ubutegetsi nabo bagereranijwe n'intama mu mugani w'intama imfyisi n'intare apotre mbayahaga isidore yaciriye abari muri ayo masengesho avuga ko iyo ntama yahenzwe n'imfyisi kw'intare yayitumye ko kugira ngo iyishikirize intahe yo gutwara ibikoko byose byo mu ishamba intama yararengutse ya ntare icira yijya ariko yarabuze ubwonko icibwira ya mfyisi yayizana iti nariye byose muga ubwonko nahuza hanyuma imfyisi irahindukira ati erega nyakubahwa ntigira ubwonko inati kubera ati ijya kugira ubwonko nari kuyihenda kabiri bayiciye amatwi ukayijya y'ibisembe ikagaruka uje kuyijya mu imari intara iravuga ati ibwire ndakwese koko intama ntigira ubwonko pasiteri evariste ntawuyankira asanzwe ari umuhanuzi mu biro by'umushikiranganji wa mbere ati mu batuma igihugu kidatera imbere harimwo abadatanga ikori muri abo hari abadandaza bacuditse n'abakuru mu bucamanza mu gisoda no mu gisirikare kuko babahaye igifukamunwa bavuga utanye ibintu ugashaka kuri frontiere ngo hano ubutwara igipolisi je nari nzanye twa tuntu tworengana kandi nakuzaniye n'ikoti ayo makoti yose mwambaye n'iguhanye mwaguze nabana ko ayo makoti yose mwambaye ayo mwaguze cyane ari
avuga ko n'ibyo bihangange bitariho amakori y'ibikorwa by'urudandazwa basanzwe bakora ibyo nabyo biri mu bituma igihugu kidatera imbere uwo muvugabutumwa yarasabye kandi ko n'amasengero yotanga ikori nk'uko byanditswe muri bibiliya bamwe mu bari baje muri ayo masengesho batifuje ko tubafata amajwi barifuje ko umukuru w'igihugu yari gushira ku mugaragaro imigambi mikuru mikuru yoshigwa mu ngiro kugira ngo bashike kuri iyo mbona kazoza naho kumva uburyo bw'iyo migambi ku bwabo umukuru w'igihugu yama yatanze icizere ko ibintu bigiye kuba byiza cyane ariko icibonekeza nuko biguma byunyuka Terrive Ndayishimira wakoze kudusomera iyo nkuru ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi mu Rwanda naho abacengeza amatwara b'ubutegetsi bw'ico gihugu bariko barifashisha ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano intelligence artificielle mu gifaransa mu gusakaza politike n'imishinga yabwo ari nako bibasi kwibasira abatavuga rumwe nabwo ku rubuga rwa X ivyo biri muri rapport nshasha yasohowe n'ikigo c'ubusesanguzi mu vy'itangazamakuru muri kaminuza ya Clemson muri Amerika iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika aha i Washington DC mu isomerwe na Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda ubukangurambaga bwo kwikoranabuhanga buhuriweho mu gushimangiza imishinga n'imirongo ya politike y'u Rwanda bwatahuweho gukoresha porogaramu z'ubwenge bukorano zizwi ku izina rya large language model rrm zifasha gukora no gusakaza ubutumwa bwinshi icyarimwe nk'uko iyi raporo ibigarukaho iki kigo cy'ubusesenguzi mu by'itangazamakuru kivuga ko urwo ruhumbirajana rw'ubutumwa bwacuzwe busakazwa ku rubuga rwa x yahoze yitwa twitter buba bugamije kwerekana ko politike z'ubutegetsi buriho mu rwanda zishyigikiwe cyane raporo ivuga ko abambari b'ubutegetsi bw'u rwanda barimo no kwifashisha izi porogaramu z'ikoranabuhanga zigezweho buzuza ku rubuga rwa x amagambo yo kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi abagenderewe muri ubu bukangurambaga nk'uko iyi kaminuza yo muri leta ya carolina y'epfo ibivuga barimo abo mu bihugu byo mu karere no ku mugabane w'uburayi ndetse n'ab'imbere mu gihugu urubuga rwa x rubuza ikoreshwa ry'iri koranabuhanga rya rrm ku miyoboro yarwo gusa iyi raporo ikavuga ko abayikoze nta bihano bumvise byafatiwe konti zikekwaho kurikoresha ariko ko bitazwi niba hari amaperereza arimo kuzikorwaho mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka urubuga africa confidential rwatangaje ko leta ya kigali yakoranaga na jonathan scott wiyitaga umuhanga mu kwinjira muri porogaramu za mudasobwa rwihishwa no kwiba amakuru y'ikoranabuhanga uyu scott utuye washington dc yemeza ko yanakoranye na guverinoma ya maroc mu bijyanye n'umutekano mu by'ikoranabuhanga mbere y'uko ikoreshwa ry'ubwenge bukorano bwa rrm risakara ubutumwa bwinshi bugenda busubiramo kenshi imirongo migari ya guverinoma bwahoraga busibwa ku rubuga x rusanzwe rukoresha ubuhanga bwo gutahura ubutumwa busa na konti zikoreshwa n'abantu ku nyungu runaka iyi raporo ikavuga ko ikoreshwa ry'iyi porogaramu rrm ryafashije agatsiko k'abashyigikiye leta y'u rwanda gusubiramo kenshi ibikubiye mu butumwa bw'ibyo bifuza gusakaza ariko badakoresheje imvugo imeze kimwe ibyo nabyo bikabagabanyiriza ibyago byo gutahurwa na porogaramu ngenzuzi z'urubuga x raporo ivuga ko mu bakora ibi imyumvire ari imwe igitandukanye gusa ari amagambo akoreshwa bityo rrm ikaba yaragabanyije cyane igihe ako kazi kabo kabatwaraga
Washington ijwi rya Amerika abashakashatsi ba kaminuza ya Clemson muri Amerika bavuga ko agatsiko k'abashyigikiye ubutegetsi bw'u Rwanda kifashisha ubwo buryo bwa LLM n'izindi porogaramu z'ubwenge bukorano basakaza ubwo butumwa bucurano bwinshi ngo buburizemo ubunenga leta ahandi naho izi porogaramu zikabafasha gukora ubutumwa bwabonwa nk'ubwigenga bushimagiza leta ya Kigali ubu bushakashatsi bwasesenguye ibisubizo byo kuri murandasi bitangwa n'abashyigikiye ubutegetsi ku ngingo zigibwaho impaka rusange ku byerekeye isura ya leta y'u rwanda kuva uyu mwaka watangira ibyo bisubizo birimo kugerageza kuyobya ikiganiro ngo kive ku kunenga u rwanda ku gushyigikira inyeshyamba z'umutwe wa emuventura mu burasirazuba bwa kongo no kunenga perezida kagame abashakashatsi bavuga ko ibyo byakorwaga akenshi binyuze mu kwitsa ku nsinzi z'amakipe menshi leta itera inkunga nka Arsenal, Bayern Munich na Paris Saint-Germain izi konti raporo ivuga ko hafi ya zose zagumye gukora zanacuza ibihumbi n'ibihumbi by'ubutumwa busubiza ku bucukumbuzi bwa Rwanda Classified ku rupfu rw'umunyamakuru Ntwari John Williams iyi raporo yasesenguye konti magana ane mirongo itandatu n'enye zigaragara ko arizo nyir'ubutumwa ibihumbi magana atandatu mirongo itanu kuva uyu mwaka watangira kandi biboneka ko izo zagendaga ziyongera uko amezi ashira nyinshi muri izi konti raporo ivuga ko n'ubu zigikora mu busesenguzi abashakashatsi basanze kimwe cya kabiri cy'ubwo butumwa ari ugushyigikira aho u rwanda ruhagaze ku ntambara yo muri congo perezida kagame ashinjwa koherezamo ingabo no gufasha emu makumyabiri na gatatu ubwo butumwa inshuro nyinshi bushinja leta ya kinshasa gukorana n'inyeshyamba z'abahutu za fdrr mu burasirazuba bwa congo zifitanye isano n'abakoze jenoside mu rwanda ubu bushakashatsi buvuga ko ubuhanga bwo kuremekanya amashusho n'amafoto nabwo bwakoreshejwe ku bwinshi aha raporo itanga urugero ku isura y'umunyapolitike victoire ingabire yafashwe igahuzwa n'ifoto y'umurwanyi w'inyeshyamba uhetse imbunda ya mashini gani raporo y'ubu bushakashatsi ivuga ko ikoreshwa ry'ubwenge bukorano AI ryatahuwe n'amakosa yagiye akorwa muri ubwo butumwa ubu butumwa bwagiye bugaragaramo kubw'impanuka amabwiriza yahawe porogaramu ya ChatGPT imwe mu zifashishwa ndetse n'ibisubizo yatanze igisubizo kimwe cyavugaga ngo nibyo ibi ni ubutumwa bw'ibitekerezo mirongo itanu byo gushimira rpf inkotanyi bugenda busozwa na hashtag thanks peka ibura ry'umwimerere nyakuri mu myitwarire y'izi konti ryatahuwe neza n'imiterere y'ubutumwa zishyira ku rubuga kimwe n'ikoreshwa ryumvikanyweho rya hashtag abakoze ubushakashatsi bavuga ko intego zigamijwe mu gukora ibi zigiye zitandukanye mu ngingo imwe y'ubukangurambaga abakoresha za konti zinyuranye bari bafite akazi ko kwibasira igisirikare cy'u Burundi ku mikoranire bivugwa ko kigirana na FDLR muri Congo benshi muri aba bigaragara ko bakoresha konti zabo zihariye ariko zigashyirwaho ubutumwa bwateguwe mbere na porogaramu z'ikoranabuhanga ibyo abashakashatsi bavuga ko byagaragajwe ku ruhande rumwe no kuba bwinshi muri ubu butumwa bwarasohowe ku masaha asanzwe y'akazi bukeye akaba ari bwo busohoka mu minsi y'ikiruhuko cyo mu mpera z'icyumweru bagashimangira ko ibyo bigaragaza ko abatangaza ubwo butumwa babikora mu minsi y'akazi asumta kabuyi urakoze kudutiza ijwi ryawe udusomera ino nkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ngaha i washington dc tukivuga rero ku vy'u rwanda mu mpera z'indwi twari dusozereye imyamamazo y'abazohiganira intebe ya perezida w'u rwanda yaratanguye mu ndwi iheze twarababwiye ingene ivyo kwiyamamaza vyagenze ku mukandida wa fpr ariwe perezida paul kagame hamwe na frank habineza wo mu mugambwe uharanira ibidukikije uno munsi naho tubabwira ivy'umukandida mpayimana philippe yakoreye imyamamazo yiwe ya mbere mu ntara y'iburasirazuba iri mu karere ka kirehe ijwi rya amerika ryari ryaharungitse fulgence hakizuwera
mu murenge wa mahama mu karere ka kirehe niho mpayimana philippe wiyamamariza kuyobora u rwanda yatangiriye ibikorwa bye byo kwiyamamaza uyu mukandida wivugira ubwe ko ataje guhangana na paul kagame usanzwe ayobora u rwanda asa nk'ubibona ko bisa nk'ibidashoboka gutsindira uyu mwanya ariho ahera asaba abaturage ko nibatamutora bazibuka ko hari ibitekerezo bifatika yabagejejeho none ubu tugiye nanone kongera gutegura imigambi abo muzatora nibyo bazashingiraho abatazatorwa hagati aho ntimuzabe kure muzatega amatwi muzavuge muti nubwo mpayimana tutamutoye hari igitekerezo dushaka murebe ukuntu cyaganirwaho nibyo tuba turimo ntabwo ndahamya ko nimutantora ijana ku ijana umubare muzantoraho uzaba ufite agaciro kuko uzaba ugaragaza ko hari bimwe mu bitekerezo mwashimye bigaragaza urwo rwego rwo kuntega amatwi no gushaka gutanga umusanzu hamwe nanjye muri iki gice cy'icyaro mpayimana yatangiriyemo ibikorwa bye byo kwiyamamaza hagaragaye abaturage bake ariko kandi benshi ugereranyije n'uko ubushize byabaga bimeze nibura abantu bari hagati y'ijana n'ijana na mirongo itanu bari baje kumva ibyo avuga mu gihe mu kwiyamamaza k'ubushize babaga batageze no kuri mirongo itanu ijwi rya amerika yegereye bamwe mu baturage bari bateraniye aho uyu mukandida yiyamamarizaga ibabaza uko bamwakiriye dore ko yaranacungiwe umutekano mu buryo busa nk'ubuhagije abo baturage batazuyaje bati ni umuco twigireho kwakira abashyitsi bumvikanishaga ko bigoye gucengerwa n'ibitekerezo by'uyu mukandida mu gihe paul kagame ategetse iki gihe cyose kandi mu buryo bita ko bubanyuze ibyo umusaza yakoze nta kintu nta n'icyakabi yakora uyu ntacyo ntago mupinze ari kwiyamamaza nta kibazo ntacyo yakora impamvu nawe nawe hari icyo ubona kuko aba bose kuba aha bose baza bakagira gute imiyoborere myiza irabigaragaza kuko ntabwo bavuga ngo kuba yaje hano yaje twamwakiriye n'ubuyobozi bwamwakiriye nta kibazo byose ibi byose turi kubona ahangaha tubikesha perezida wa repubulika niwe waharuye inzira yo kugira ngo ibi byose bibe niwe waharuye inzira yo kugira ngo ibi byose bibe nta wundi muntu uriya musaza azatuyobora n'igihe nikigera niyasaza imana izakora ibitangaza yiyuburure yongera atuyobora ari umusore kereka urupfu rwonyine nirwo ruzamudukiza naho ubundi turi kumwe nawe mpayimana philippe ariyamamariza uyu mwanya w'umukuru w'igihugu ku nshuro ya kabiri ubushize ntiyahiriwe na mba kuko amajwi yabonye atanageze rimwe ku ijana yabwiye ijwi ry'amerika ko ibyo anenga mu butegetsi bwa kagame abishingira ku byakozwe bitanogejwe nyamara mu kinyarwanda kijimije ati sindi guhangana nawe niba turiho tuvuga duti ndashaka gutsinda amatora nicyo nicyo mvuze si ikindi kubera yuko hari n'ibintu byo guhangana twabivanyemo turiho turavuga ko duhatana abanyarwanda dutangiye kumenyera icyo ari cyo amatora kunenga nibyo dushingiraho dutegura izi ngamba tuba twabahaye kuko tumara nyine n'iyi myaka yose irindwi manda ishize niyo yatumye mbona ibitarakozwe ni ukuvuga ko nashingiye ku byakozwe ibitarakozwe neza navuze ibyo tuzakora buriya tuba dushingiye ku bitarakozwe neza mvuga imihanda uburyo ikorwa si ukunenga se
kugeza ubu mpayimana philippe umukandida wigenga ndetse na frank habineza wo mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda nibo bari kwiyamamazanya na Paul Kagame usanzwe anayobora u Rwanda kugeza muri iyi manda ya kane ashaka kandi yizeye gutsinda nk'ibisanzwe abanenga ubutegetsi bwa Paul Kagame bavuga ko aba bakandida bandi basa nk'abo kujijisha kuko abafite imbaraga badahabwa umwanya wo kwiyamamazanya nawe gusa yigeze kwivugira ko atari we wakwiremera abahangana nawe bafatika niba ari ntabahari filijansi Kizuwera ijwi rya amerika ikirehe
ijwi rya amerika tugeze ku mwanya w'amakuru y'imikino na siporo duhera mu burundi guhera mu ntango z'umwaka uza abarundi bagiye gusubira kwirabira umugwi nserukiragihugu w'umupira w'amaguru intamba mu rugamba ukinira ku kibuga intwari urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi amenyesha ko umusezero wa kijambere wari waratebeje ibikorwa wamaze kuboneka inkuru ya desire hatungimana iyo nkuru nziza ku bakunzi b'umupira w'amaguru yashyikirijwe kuri uno w'imana na alexandre muyenga nongwe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb yabishyikiririje ibuye mu ntara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi ahabereye inama ya bose ya ffb uburundi bugaheruka gukinira ku kibuga intwari itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bukina n'igihugu cya centre afrique aho banganije ibitsindo bibiri ku bindi ikibuga turizeye yuko uno mwaka kizoba cyarangiye kuko nta byinshi bisigaye nibyo haracyasigaye cyane cyane igikorwa kijyanye n'umusezero kuko ibindi byo byo bigenda neza ariko nacyo nyine iby'umusezero turashobora kuvuga yuko nk'uku kwindwi dutangura ibikorwa bishobora gutangura nyezina iyindi nkuru nziza yavuye muri iyo nama yerekeye imigwi guhera mu mwaka uza umugwi uzotahukana igikombe cy'ihiganwa ry'u Burundi uzohabwa miliyoni mirongo itanu z'amafaranga y'amarundi mu gihe zahora ari mirongo itatu na zitanu muyenga amenyesha ko imigwi ikoresha uburyo bwinshi ko mu gihe cyose bizoba bishoboka ako gahembo kazongerezwa turagerageza kujyana n'ibihe kandi biri mu byo twiyemeje n'imbere y'uko dutorwa twaravuze yuko uko uburyo buzogenda buraboneka tuzogenda turaduza tuduza tuduza ni ukuvuga naya izi miliyoni mirongo itanu twavuze ntibisigura yuko n'imyaka izokurikira ari uko bizovana twebwe mwabo twifuza yuko buri mwaka ari gishoboka twoza turongera ko twongera ko twongera ko ariko ibyo nabaye ndafundika guhera uno munsi ni uko mu mwaka uza muri shampiyona buca dutangura mu k'umunani tugiye kuzohera kuri ayo mirongo itanu birashobora no gukunda no kundi mwaka uzokurikira tukongerako mu mupira w'amaguru kandi kuri uno w'imana i buganda mu ntara ya cibitoke harabereye urukino rwateguwe n'abakinyi mpuzamahanga basanzwe bakina umupira w'amaguru bakinira umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba abakinyi bagabuwemo kabiri bamwe baja mu mugwi wa ndayishimiye yusufu akinira nise mu bufaransa abandi baja kwa sayidini bazonkiza yahora akinira simba yo mu gihugu ca tanzania abo bakinyi bateguye urwo rukino kugira amafaranga avuyemwo bayafashishe abanyagihugu bo mu gatumba mu ntara ya bujumbura bataye izabo biturutse ku myuzure umugwanda yishimiye niwe watsinze uwa ntibazonkiza ibitsindo bitatu ku busa ari ndayambaje umukinyi wa kera muri olympic star arashima ico gikorwa c'abo bakinyi ati vyerekana ko naho benshi muri bo bataba mu burundi ibera iwabo bibaraje ishinga ni ukuri kijya gikorwa cyakozwe n'abakinnyi ntaho reka kugikengurukanaga ni igikorwa cyiza rwose abakinnyi twamenyereye twumva ko ari abantu bamara guhabwa uyu munsi nabo baratweretse yuko nabo bashobora gutanga tukaba twanavuze yuko gutanga gutanga imigisha rero ntibashobora kujya gukubitira ko bajya abantu bari mu ngorane baraza kubasabira imihezagiro ku mana gutyo rero abakinnyi nabo akazi kabo gaheze kagende neza ni igikorwa cyiza ahubwo twahamagara n'abandi gutunganya ibikorwa nk'ibyo byo gukubitira ko abari mu ngorane nk'izo muri basketball naho inkino z'amajonjora zarasozerewe kuri uno w'imana nta mugwi n'umwe wo hagati mu gihugu washoboye kurokoka rezipo kerne jimukana na new star z'ibujumbura nizo bandanye higanwa iyo migwi iziyongera kuri dinamo urunani remesha na tigers haba ihiganwa rizohuza iyo migwi yose umunani hasigara ine iyo nayo izoca ikina inkino za kamarampaka haboneke uzoserekera uburundi mu nkino za basketball africa league bal desiratungimana kigali ijwi rya amerika ijwi rya amerika nino ngaha duce dusozerera amakuru yacu ya kino gitondo mwakoze kudutega abiri kuri mikoro n'umuhinga bw'ivyuma mwari kumwe na diane nininahazwe turongera amakuru ari mbere